iyi mwumva n'ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika murayikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga kuri interinete wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ku rubuga rwacu rwa facebook ni vewa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi uyu ni umwanya w'ikiganiro murisanga uyu munsi turavuga ku itabi n'ububi bwaryo ikaze mwese kuri radiyo yanyu muze muganire n'umutumirwa murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
bari muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti z'ijwi ry'amerika hekaze mwese mwe mu gifungura radiyo yanyu uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa gatanu isi yose yizihiza umunsi ngarukamwaka uzira itabi ubumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero ubwoko bwa kanseri burenga makumyabiri n'ubundi bushamikiyeho ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami rya oni ryita ku buzima wemes ribivuga ikindi kandi wemes ivuga ko abantu barenga miliyoni umunani bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi abenshi muri abo bapfa ni abo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza si abarikoresha si abakoresha itabi gusa rihitana bonyine ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima wems ivuga ko hapfa ababarirwa muri miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri ku mwaka hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi kandi abana ibihumbi mirongo itandatu na bitanu bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi iruhande kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa gatanu nk'uko nari maze kubibabwira radiyo yanyu ijwi rya amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda mube hafi rero muganire mubaze ibibazo byaba ibibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubariza bagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye niba rero uzi ko bahangayikishije cyangwa se babangamiwe n'itabi wababariza umwanya rero ni uwanyu mu kanya kari imbere reka tubanze twakire umutumirwa wacu dr evariste ntaganda ari i kigali mu rwanda dr evariste muraho neza murakomeye ikaze ku ijwi ry'amerika yego turaho turashima imana reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo nzi ko uri mu mirimo myinshi ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi abantu rero biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa gatanu mpereye aha rero iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi uzira itabi twe rubanda rusanzwe twumva iki ni umunsi abantu abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni igihe cyo kwitekerezaho bagashakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho eh, cyangwa se ni ugukangurira buri wese ububi bw'itabi
murakoze cyane eh, nyine nyuma y'uko bigaragaye ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye eh, bufata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari eh, ibyo byose eh, byatumye eh, eh, muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo ku- ku- yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza ni ukurireka Eh, iyo gahunda rero irahari ariko iri mu buryo butandukanye Mhm, hari uburyo oh, bw'ubukangurambaga mhm, hari uburyo bw'amategeko eh, hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka mhm.
Mm, cyane cyane ababireka.
yego Ah, hari uvuga ko gu- gusoma ku gatabi byumva bi- bimutumye amererwa neza Ah, uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa ah, nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jyewe agatabi karandyohera
murakoze cyane eh, ikindi kintu tubwira umuntu eh, ikintu tugomba kumenya cya mbere ni uko itabi ribata ah, ntabwo twamuryoba cyane kuko ah, aba yarabyize cyane cyane aba ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita piya gurupe akazisanga yari- ya- yarikoresheje arinyoye ariko eh, kubera ko aribata cyane umuntu ntapfa kureka ah, tugerageza kugira umuntu kumwereka ah, ah, amahitamo yo kuba yarireka kugira ngo nibura abe mu rwego rwo kuba ah, ah, ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo ntavuga uwo muntu twamukorera asigaye eh, akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impa- impungenge kandi cyantera ikibazo reka kintere impungenge wenda mbe nakireka Mhm, nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu igiti igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi mhm.
ni ubu ni ukumwigisha um, mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu ba- banyweye itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine ko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata Ah, biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine Ah, ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere ah, nk'ubu ngubu ni ni ingamba zikomatanyije Mm, hari ubu- hari ubushake bw'umuntu hari n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo ntakunywera itabi mu- mu mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya nyabugogo rya kimironko kandi eh, utemerewe ku- kunywera itabi mu ruhame uruvuga ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwire gutenywera itabi icyo cyonyine gishobora kwereka ko uri gutenywera itabi ntacyo waba mhm, ubwo ngubwo bavuga ngo na- na- na- ingufu nyinshi ingufu nyinshi ni muganga u- umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga we wundi amuha nk'umuti cyangwa amugira inama mhm, iyo muganga rero iyo umurwayi ah, nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko muganga we yatanga imiti kandi umurwayi wenda atayinywa mm.
nicyo nabivugamo Mm.
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo ba- bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko aribo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
Eh, cyane nyine n'ubundi icyo twebwe ko ita- ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nanjye ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite resiponsibirite ku buzima bwanjye reka mbigenze gutya naho ubundi atabiretse atumvira nk'ibyo bamubwira nyine akomeza akarimo ariko ubundi amahirwe menshi nuko abona ko ibyago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze indwara z'umutima kanseri indwara z'umuhumekero indwara zo za diyabete umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi yego Eh, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi abaduhaye telefoni zanyu mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo cy'itabi reka twakire kwitonda jean pierre uranyumva karame wiriwe neza ndakumva neza urahagana he
Ah, ndi mu rwanda ndi mu karere ka kirehe yego mumeze neza ikirehe Mm. Ewa, ni kirehe turashima imana kabisa nuko nuko ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo
yewe icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko Mm,
ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntabwo biraranduka neza kuko nka mu giturage turabibona nk'aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu baba batarinywa kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutya ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo ndumva bagira inama muri rusange ni abantu bose ingeri zose muri rusange mhm. Yeah.
Mm.
Ye, hari uretse uretse igitekerezo wifuje gutanga hari ikibazo wifuza kubaza
icyo nabaza uwo mutumirwa Mm.
nk'abantu baba bari nko ku matorero ni urugero ugasanga barikika hanze bagatumura iyo myotsi mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe ba- bibe byacika cyane cyane nk'ababaganga ni icyo nabazaga murakoze urakoze cyane kwitonda Eh, muganga evariste mwasubiza jean pierre
akoze cyane yabanje kubisobanura nyine umwana nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana ahubwo twihutira kwigisha ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu rwanda bitemerewe ibyemerewe nyine kubera ko niyo wa- wa- wa- waba uvuga ngo tugenda mu itabi ariko oh, ntabwo ufite eh, uburenganzira bwo kurya- gutuma undi yaru- yagira ikibazo niba ari mukora nabi niba ari mushobora kumutera ikibazo wowe niwe ugomba kujya ahandi gushaka aho wanywera itabi Eh, abo bantu rero basohoka nyine ntabwo ubwo barasobanukirwa ariko hari itegeko Mm.
ni icya mbere kuri itegeko rero hari icya kabiri hari na niba nabyitanga gushyirwa mu bikorwa Mhm.
niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego polisi minaroke mu turere hirya no hino nabo gukangurira aba- abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe ku buryo niba ari nywa wahitamo kuyinywa wenyine ku ruhande atarinywesheje abandi Ni- ni itegeko nicyo twavuga ko itegeko rihari eh, mu bijyanye no kugira kandi barabyumva Mhm. Ah, amategeko ariho urabivuga Ah, ah, ese arubahirizwa ah, kuva abantu ba- basaba igihe hari abagiye basaba bati mujye mu- baturinde abantu batunywera itabi iruhande banywera itabi mu ruhame hafatwa ingamba izo ngamba kugeza ubu mubona zi- zubahirizwa ubwo n'abatukurikiye baraza kutubwira ah, nk'uyu Jean Pierre wari uduhaye ubuhamya bw'abo ba- bo mwi- mu itorero mwe ku bwanyu mubona bi- bihagaze gute
yego ku urabona itegeko ko riza no kubahirizwa nayo ni ni- ni- ni inzira ndende Mm, kubera ko abantu bakoresheje itabi igihe kirekire mm, ariko nyine iyo hajemo ikintu cy'itegeko nibura ubu ngubu ah, na- navuga ngo ubundi umuntu waba bwaba bwitse kunywa itabi ahandi akaba yanakwiyama ariko ubu ngubu abenshi kubera ko babizi ari itegeko aravuga ngo ese nihanganira umusore akigira hirya urumva ko nibura hari ako kantu hari ikintu bita ah, mu cyongereza bahita bita knowledge attitude and practice mm, kuvuga ngo ubumenyi uko ubifata no kubishyira mu bikorwa kuba ba bantu babyumva uvuga ngo akisiyeni ubumenyi barabuzi ko turabivuga buri gihe uko abyumva cyangwa atitudini babibona ko ashobora kuba abangamye haracyabura akantu ka puragitisi kugira ngo bashyire mu bikorwa kuko nanone ubuze ko wenda umuntu wese tubona nyine utabasha kujyamo tugukode cyangwa ngo ino tujye kugufunga ntabwo ari byo butumwa bwiza ariko dukunze kwivugira ahantu cyane cyane hahurira abantu benshi nko mu tubari mu isoko hose nzi ko hari umuntu ucuruza itabi ndumva niba bakirehe yaba ari umwihariko ariko i kigali rwose n'abantu bajya batubwira atari ku bundi kigali abantu banywa itabi barareba ndabizi kubera ko dukora ubushakashatsi nyuma no muri bare tukora aho bajugunya twa dupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara mu ruganda kandi n'ikibazo cyo muri taxi rwose ubwo navuga ko bitunguranye ko nzi koko nta muntu wakabayemo itabi muri tagisi birasaba ku muntu n'imodoka imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda yinyweramo itabi mu muhanda nako atwaye imodoka agenda nk'itabi ari mu modoka akenshi usanga nanone ari kwa kundi ari imodoka ye ikiri nko muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo bari bakwiye kwirinda bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko haba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
ariko nkeka ko mu rwanda kuko umuntu ndabizi kera hambere aho rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabipfumika akagenda anywa nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo n'iryo bwiriza cyangwa iryo tegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko iki gihe uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya oya oya ukaba wamubuza ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba kwangiza abandi twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya reka twakire noneho bizimungu siriya mungu jean claude turi kumwe
yego yego ndabumva yego uduhamagaye urahagana he
ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho ndi ni mu karere ka masisi aho ni mu ntara ya kivu y'amajyaruguru yego i masisi hari mwuka cy'ubungubu
umwuka nta n'intambara tu n'ubwoba nta bindi
harya mwabashije gutora
ntabwo twatse biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo twe akarere ka musisi na rucuro ntabwo twabashije kuba twatora
yego tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga
igitekerezo nashakaga kuvuga
guma ahantu hamwe ariko jean claude guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika
yego ndi hamwe mpagaze ahantu hamwe ubu bishoboka ko hari imitezo yaba imeze nabi
gerageza
nari ndi kuvugana imbese ubundi mu mategeko itabi ryaba ryemewe ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi ko usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi kwanza ubu twebwe n'iwacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagafata nk'ibindi bihingwa kandi nkumva ngo ni ibiyobyabwenge nkumva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera none nyibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe musobanurira aho ngaho
reka bagusubize muganga evariste
avuze ko aherereye mu mashusho muri kongo niba ntibeshye cyangwa niho niho
ubu rero hari hari hari ikintu bita hari amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no bijyanye no gukurikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye inkeka na democratic republic of congo nayo ari imwe mu byasinywe amasezerano bakabaye wenda babishyira mu bikorwa natwe nangarutse ku ruhande rw'u rwanda guhinga itabi ntabwo ubundi hari ingingo iri mu itegeko ivuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iyo ngingo irashobora kugira ngo tuzashakire kutegera abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo bwo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane kuko abantu babihinga bihishingiye mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gucuruza guhinga itabi kugira ngo bajye bakugurisha ariko rwanda gusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikorwa ibikorwa nk'ibyo hari harimo ko hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ati ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati ese turabaho gute turarya iki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho tubaho bakamwibutsa ati buriya hari politiki y'u rwanda yo guhuza ubutaka iki kintu cyahingwa aha cyahera ubutaka bwahingwaho iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro ataribangiriza umubiri ntacyo nabivugaho ariko nko muri ubwo niba hakurya muri congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu dukorera amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo
none aba muvuga bahinga itabi itabi turimo turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi bitemewe guhinga itabi utabifitiye uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ujye guhinga ari uko bisabiye uruhushya ariko hari amabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikimenyera umuntu ujya guhinga wenda bakavuga se ko icyo ugiye guhinga itabi wahinge ikawa wahinga icyayi ese wateye ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo bekiraho ndabica ndabakora oya bahita birohota bikaba bidasa nabi tubijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo babyoroshye yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefoni noneho twakira kagabo vincent uratwumva
yego ndabumva mwiriwe mwiriwe neza ndabona nomero yawe uri mu rwanda urahagana he
ndi mu rwanda hano i kigali
i kigali se hari abantu n'abanywa itabi ku mugaragaro kigali barabinywa cyane ahenshi akenshi ahantu haba hari abasaza abantu benshi ahantu mu mabutike hari igihe ugiye guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uguze itabaye kubera mu by'ukuri bitanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa ngewe mu by'ukuri ndashaka na wenda no kwibwira abantu baherereye mu mujyi wa kigali bajye bagerageza na niba narimo barinywere ahantu habo bihishe ariko hari umuco utari mwiza kabisa wo kutabi mu bantu bakangiza ibihaha by'abantu yewe birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga icyo ni igitekerezo hari ikibazo wifuza kubaza
ni iki gitekerezo ahanini nasanga byambwira abantu nyine barimo kujya bagerageza kwangiza abantu kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi ryaba itabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari ababiryamo ubugoro hari abarijundika mu kanwa hari abarinywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo ni bumwe n'ubw'amasegereti akorerwa mu nganda
itabi ari itabi ryo kuri ari abari barikoresha baririye ari abari kumura byose itabi birangira rifite ukuntu byangije umubiri byose birimo iyo iyo iyo iyo nikotine
nk'uko uyu muvandimwe kagabo yari abivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura ntibagende biherere barinywe bari bonyine aho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumuriraho ibyo byotsi bagatumurira kuri izo nzirakarengane ibyo bibondo mwababwira iki muri uyu mwanya
icya mbere ni ukubamenyesha ko hari imbuga ivuga ngo itabi ryica nutarinywa twakunda akunda umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza nibyo byamufasha cyane kurusha ikindi cya kabiri ni ukumenya ko kuba itabi uruhame uruhame ni iki ni abantu barenze umwe ni ukuvuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo ye kunywa itabi uruhare ry'abo bana be ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko byose abimenye aravuga ati agomba gusa nkaho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kunywa itabi
ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya amerika telefone zabo ntizirimo gucamo neza umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo gihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize imbata
ariko cyane ubushakashatsi bwerekanye ko iyo uriretse nta ngingo z'umubiri zawe zangirika uko kuba kwangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka bigabanyuka umubiri ukagenda ukiyubaka ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri uratangira komora umubiri ukiyomora ukiyomora ukazageraho ukajya mu buzima hari nk'urugero iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe na hamwe n'amezi cumi n'abiri bitangiye gufata umwuka muzima kumenyera kuba bidakoresha itabi muri make iyo riretse umubiri urongera ukiyubaka nta kibazo
ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa nibakurikiza inama ndumva bizabafasha dusubire ku murongo wa telefone twakire gakwavu igisagara turi kumwe
muraho neza muraho neza ijwi rya amerika komera cyane urahagana uri igisagara se mukomere mukomere nawe ni gakwavu igisagara mu rwanda
ufite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo
ikibazo ngengo mbaze wa mutumirwa itabi itabi turibona mu byiciro bine hari iryo banywa bacishije mu rushinge biteye urushinge hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu cyo bita amashara ino hano mu rwanda noneho hakaba na ririya bita amasegereti biriya by'aba bacuruza mu mabutike ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine niko yose atera indwara ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara
itabi hamwe itabi uko yabitubwiraga ni itabi muganga gahunda yavuze itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye ibikamba isigereti ariko kuri kerasi narimbize ibindi bintu bijyanye n'amadoroga atandukanye ntabwo nari ko itabi naryo baryitera ariko wenda birahari ariko byose byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ni uko itabi gusa ikindi ngomba kwibutsa abantu ni uko abantu bavuga ngo kanaka ko yanyoye itabi imyaka makumyabiri n'itanu uko ntacyo yabaye imibiri y'abantu ibaho gusa ariko igira imirwanirize guhangana n'uburwayi butandukanye umubiri w'umuntu
hari umuntu ntabwo icyaro bibaho ariko ni ukuvuga ngo iyo bashaka kugira ngo berekane ko ikibazo kiriho ni ukuvuga ngo ushobora guha abantu imiti ari abantu makumyabiri cumi na batanu bakagira ikibazo babiri batatu bandi bakagisa nk'aho bagezeho ikibazo ubu ni cumi n'umunani babiri ntibagira icyo bagira ikibazo ni ukuvuga ngo nubwo hari babiri batagize ikibazo ariko ntibivuze ko hari cumi n'umunani batagize ikibazo cyangwa se abandi cumi na batanu bagize ikibazo n'abandi babiri batatu bagizeho ikibazo gakeya ariko kugira ngo uvuge uti iki kintu giterwa n'iki ni uko abenshi baba byagaragayeho ko kibatera ikibazo ubwo rero icyo navuga ni uko ubushakashatsi bugaragara ko itabi imikoreshereze y'itabi iyo yose ishobora kwangiza umubiri w'umuntu
kandi ngo akicwa kaburiwe n'impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde ryamwangiza kandi atazi ingaruka ziri bubeho igisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
ikindi kibazo ujyanye mu bakozi ni ibihe bimenyetso biranga biranga umuntu umuntu yafashwe n'izo ndwara nadusobanura ibimenyetso bimuranga
ok reka agusubize numva biterwa n'indwara umuntu yarwaye dogiteri ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku itabi
indwara zituruka ku itabi ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera kunywa itabi cyangwa kurinywebwa iruhande
niba nasobanuye ko indwara zikomoka ku itabi ni izitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero wenda nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara z'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko bagaragaza cyangwa n'imiti hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwari mubivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe n'uko ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi kuri voice of umuhabura kuri fm mirongo inani n'umunani ni muri uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri facebook x instagram na youtube aderese yacu ni vewa radiyo yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni dr ntaganda evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc reka twakire noneho ku murongo citizen ni marcel
yego mwiriwe neza wiriwe neza ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane bwira abatwumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mperereye kigali mu rwanda kibagabaga ndashaka gutanga ibitekerezo ariko bishobora kuzamo n'ikibazo ku bijyanye n'itabi nta kibazo rwose ni ukuvuga ngo iyo bavuze itabi ubu ngubu yakabaye yumva urupfu kubera ko abantu bigarika imibare nk'uko mwayitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba ritica abarimo gusa ahubwo n'ababana n'abarimo abo wageraho nabo iyo mibare iteye inkeke aha ngaha rero nkaba nagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi ka nikotine gatuma ribata umuntu kuryikuraho bikaba intambara ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu cyitwa bushimike bongeramo iyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikoranye n'itabi cy'ibyatsi biribwa nk'uko tubona icyatsi kikaba ari umwimerere waryo nshaka ko ako ariko ari uburyo kudusobanurira hanyuma ikindi cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi ririca si ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu rwanda bavuga ngo umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani ntiyemerewe kujya muri karo bigeze muri karo bigaragara ko hari umwana bakwaka irangamuntu nkibaza nta kuntu sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu ngombwa bakanarica burundu cyangwa byaba ari byari byo kuvuga ati ntacyo reka mpfurire amafaranga nyinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitaba murakoze ntabwo tuzi iyo baganirira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka atemerewe gukoresha itabi nta na rimwe bakayizamura ikaba yabana mirongo itatu kugira ngo barebe ko nibura imibare y'abahitanwa naryo yagabanuka nibura ku kigero cya fipandi forusazi kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye intege
urakoze cyane marcel reka muganga agusubize
yego
muganga mwasubiza marcel
icyo numvise ni ikijyanye n'abana bakoresha babona itabi batuzuye imyaka kandi bitemewe n'abantu baribaha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nk'uguti ngewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zanjye nk'umuntu mukuru nkareka usa nk'umukoresheje muri guma nka byari byose leta yashyizeho byo kudakoresha abana ni ibintu bikomeye natwe tugomba kugeraho tuba tuti umwana muto mutume itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane naba ari nka hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirizwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotine iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotine risetazi akayakira ukamenyera niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu w'itabi kubyiga byoroshye ubwo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko ari twe tubigizemo uruhare abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ndarinywera aho mbonye ariho hose kugira ngo ryangize umuntu ariko byajya ku bana batoya byo bikaba undi mugani kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya dukwiye kubimurinda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kurireka ibyo byose rero icyo ukora icyo navuga cyo ni uko itegeko ryariteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twarigira urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima rbc muri ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kunywa itabi byari kuri cumi na kabiri n'ibice umunani hafi cumi na gatatu ejo bundi muri bibiri na makumyabiri mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare bikashyira kuri karindwi n'igice kimwe bivuze kivuga ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye hari icyo arimo gutanga wenda ntawamenya nidukomeza tugashyiramo ingufu ejo bundi bizaba byagiye wenda byavuye kuri karindwi byageze kuri gatanu hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzira umuze nkuko nabivuga
hari akantu mariseri yari wakomojeho wavuga kuri iriya nikotine isanzwe iba mu itabi nk'icyatsi isanzwe iba mu itabi cyangwa se ni ikintu bongeramo iyo barimo kurikorera mu nganda
ni ikintu kiba mu itabi
niyo mpamvu iryo ari ryo ryose rishobora riba rifite nikotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu
ndibaza noneho reka dufate dufate itabi rya kinyarwanda ubona se ubu bya bintu bita nk'ubuvumberi bya bindi bifata mu nkono bya bindi ukeka ko biriya tabi byaba byanyuze mu ruganda ni ukuvuga ngo rero itabi naryo rigira ibintu biriramo
hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe mureba aho zigeze mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bahagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu baba babishyiramo ingufu
ubundi rero muri rusange uzareba ingamba za minisante cyangwa za rbc ntabwo bisaba ko bikorwa n'abantu bo muri minisante bisaba muri muri rbc ahubwo ni inzego zitandukanye niba ari minisiteri wenda y'iterambere ry'umugore niba ari minisiteri y'uburezi niba ari minisiteri y'urubyiruko niba ari minisiteri zitandukanye ubwo bivuze ngo bose bagomba kugira icyo bakora bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura buri rwego rufite icyo rugenda gukora aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera akemerwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amateka ni ukuvuga ngo ibyo byose turabivuga ariko ni ukuvuga ngo bisabwa inzego zose kugira ngo zigire icyo zikora abantu bose bakorera hamwe wenda umusante ni mu rwego rwo kusa nk'aho rubikuriye cyangwa rukorera amabwiriza ariko inzego zose yankunda gutanga urugero kuri kovide zo bombi cyagaragaye ntabwo ari minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu hajemo inzego zose haza polisi haza umutekano haza abasirikare inzego zose zarahuye kurwanya kovide niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zibivugaho abanywa itabi ni urubyiruko minisiteri y'urubyiruko igomba kubifitemo icyo ikora minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare niba nayo tugahuriza hamwe tukagira tukareba niba hari icyahinduka
yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agiramo uruhare niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya kovide ubanza yari kuba icyugarije abantu reka twakire habyarimana inosa ndabona kuri mu burundi urahagana hehe bujumbura egizagitema muri santire vi nuko nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igihe cy'umviro cyanjye ibyo mbona ni uko komerisi riguma ari komerisi kuko tuko tuvuga ku cyerekeranye n'urubyiruko ukuntu bihereza yaba itabi ibintu nk'ibyo bimwe hanze ya sushi
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri hari ikibazo bifuza kubaza muganga ndumva habyarimana inosa tutarimo kumvikana ikibazo cy'amatelefoni i bujumbura reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areka itabi nigeze kubikomozaho mbere watubwiye ariko tubigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areka itabi gahoro gahoro turaza kubigarukaho mu kanya rero ubwo reka nukire nakire inosa ngo aragarutse ku murongo inosa none uratwumva
yego ndabumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo tuba tuvuga byerekana itabi musanze ko itabi bimeze nka covide dizinefu kubera ko covide dizinefu cyari cyiza ariko itabi naryo ribarishyize muri komerisi rero ibintu byose bamaze guhisha muri komerse hariho ababyihereza ariko bikagira ingaruka mbi abantu bagapfa hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango urumva bica bigorana ariko njye ku gitekerezo mfise kuko itabi itabi twarifata nyine nk'uko ari cyiza kuko nimba hashobora gupfa abantu umuriyoni urenga kiba cyamaze kubitiza ntikibaye komere twese tubashyira mu mitwe y'uko kwigirwa kure ibyo biba byiza gusumba
kwigiza kure kwigiza itabi kure
kugigiza kure ntibyinjire muri komerse tukavuga ati ni ikintu kibujijwe muri komerse nticyinjire mu kuko kimaze kwinjira muri komerse haca abaha abagurisha kugira batunge imiryango haca abaha n'abarinwa kugira barinwe ariko baze gupfa urumva ko hacabaho uruhande rumwe uzoba ugomba kuduza n'urundi ruhande rumwe uzoba ugomba kwica rero mbona umwe ngo twohagarika tukavuga ati stop itabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwe
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe dr ntaganda iki gitekerezo cya inosa mwakivugaho iki
wasubizamo ntabwo byacikije ntabwo nakurikiye neza wafasha kugira ngo icyo kibazo arimo aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango hari abaricuruza hari n'abo n'abarinywa n'iki ariko bakavuga ati ese ntibyashoboka ko barihagarika burundu kubera ko ryica abantu
urakoze cyane hari hari kuvuga ngo hari icyo byinjiriza abaturage nicyo navuga ngo hari hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahinga iyindi myaka ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi ikindi cya kabiri gucuruza ese nta kindi kintu wacuruza nta kindi kintu yadandaza kitari itabi niba ari ukugira ngo wenda turamire amagara aho ikijyanye no kuvuga ngo baricire nabyo bituruka ku bihugu biratandukanye hari ibihugu kugira ngo muri afurika ntabwo ariko tujya dusoma twumva n'amatangazo ko hari ibihugu byahisemo guhagarika gukoresha itabi gakondo ibindi rero nabyo kurihagarika nayo ni intambwe dogoni porosesi kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi uretse no kurihagarika ntabwo ari byo bihagije gusa kuko ushaka kurihagarika bakajya mu kubituza by'amagendu ni ukuvuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho ubukangurambaga kuri byaka imisoro cyane kugira ngo rihende kubuza abana kubyegera kutaryamamaza no gushyiraho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagendu ibyo byose ni ibintu bihurira hamwe kugira ngo barebe ko twagabanya itabi ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko biravuga harimo hari ukwica hari no gucuruza ni minisiteri ebyiri zitandukanye ni ukuvuga ngo ariko wakwicara hamwe za minisiteri zombi zikavuga ziti ese ducururize dukomeze turware cyangwa tureke dushaka ibindi dukora tureke gucuruza itabi cyangwa kurihinga ibyo byose ni ingamba za leta zo bizihitamo zikamenya icyo zahitamo kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku nzego z'igihugu inkuru ntabwo ari ku muntu umwe ariko twebwe nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri cumi na gatatu hagati harindi ubushakashatsi bukora bwari bwarakozwe bwerekanye icyenda ubu twagera kuri karindwi ni ukuvuga ngo izo ngamba zose hari icyo zigenda zigaragaza
noneho ngaruke kuri ka kabazo nari ngiye kubabaza mbere y'uko umukozi w'ijwi ry'amerika agaruka ku murongo noneho ku muntu ku giti cye aramutse ashatse kureka kureka itabi ko nabwo bwaba uburyo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba ndibaza ko bashobora kuba yenda barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga umuntu umwe itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira aha ndashaka kuvuga sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi yagenda asimbuka umunsi ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho nk'inama mwaduhigira n'iziyi
urakoze cyane urumva nyine ubundi ubukana bw'uburozi bujyana na kantite cyangwa se ubwinshi bwabwo ni ukuvuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bagafata ibintu bibahumanya bakaba hari uwanyoye byinshi hari wasomyeho gake hari uwasomyeho aracira yajya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane uwanyoye hagati barengeho gake uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye akaba anavuga ati njye rwose nahita numva byose uzi uko bimeze ndabireka ndabicira bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri ni ukuvuga ngo niba yanywagamo ibyo bita ibitaki cyangwa se amazu y'igisegeti makumyabiri ku munsi akagarukira kuri cumi n'atanu akaza ku icumi agasa nk'aho yimenyereza akanahiga umuhigo ngo uzi ko uyu munsi naretse atanu uzi ko uyu munsi ntarinyoye akongera akibaza ngo ese ko ntarinyoye nabaye iki murumva ni nko guhiga muri bundi ahantu hari porogaramu zigira ubwira umuntu ati reka tureka reka tugerageze ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu ntunywe itabi uzagerageze cyane cyane wirige umunsi w'imwe urebe ikintu kibubi urebe ko hari ikibubi hanyuma nugaruka wongere uvuga uti eee wite ngo urakirekinge wishime uvuga uti eee nabiretse kandi nta n'icyo nabaye ni ngo niho navuga ngo n'umuntu nyirizina niwe yishyiriramo uburyo runaka murakoze murakoze namwe hari utwandikiye hano jean bosco sebatesi atese ati kubera iki inganda ziguma zikomeza kurikora kandi wumva ryica n'utubazo twinshi cyane ati ntibakariretse ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa
nibyo niko bimeze bituruka kuri arega urumva itabi ryatangiye kera ntibashyira no mu mico yabo yo kuganduka nko mu kinyarwanda ugiye gusaba bagutekereraga itabi bisa nk'aho bibaye umuco icyo kintu rero cyabaye umuco wo kukirimbura mu bantu ntabwo byoroshye noneho wajya ugasanga no kurireka nako kubera inganda zabyungukiyemo ntibishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abaho niyo mpamvu bagira bakavuga bati twebwe amasezerano yo gucuruza ni muri muri twe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye aba ndenze niko iyo rimwe na rimwe batwigisha no kubatubwira ugasanga ariko noneho icyo biba bisaba twebwe ku nzego z'amuganga ni ukwerekana imibare ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zishyiremo ingamba zo kubigabanya ariko noneho nubwo bazigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri uribuka ibyitwa za sosha za sosha zari zikeye buriya ngo bajyaga banagamo ngo tukagira ngo baranywa agatabi gasanzwe bagashyiramo n'utumogi urabona ibyo bita elegitoronike sigareti nayo yahabuye abantu aka karedo gasa neza kugira ngo karyohera abajeni cyangwa abayabi bita abasirimu ariko byanze bikunze ukabunyoye nikotini nikotini ikakubata na ka kandi ka elegitoronike sigareti kabura ukajya gushaka rya rindi risanzwe inganda nazo zifite uburyo bwo kuvuga ngo dore hangane n'izi leta na za leta zirimo gushaka kutuguraho umugati reka dukomeze dukoreshe amayeri dukoreshe dukomeze buriya nazo bakomeza bashaka ingamba zo kugira ngo leta zinanirwe abaturage bananirwe abarengwa bananirwe bazakomeze bacuruze ni politiki ndende ntashobora kubona uko nsobanura ubu ngubu ariko birasaba gusa ibihugu kugira ngo bamenye ibyo bibazo noneho bashyiramo ingamba zo kwirinda yego reka dusabe abantu bakomeze kumva bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwaho nk'uko mwabitugaragarije mu mibare mutwereka ko abarinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze aha n'aha kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu dushishikariza abakunzi b'ijwi rya amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no ku zindi mbuga zacu ahangaha rero kuri wa eshatu narimvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi isi yose izizihiza ku itariki ya mirongo itatu n'imwe umunsi ngarukamwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi tukaba turi kumwe na muganga evariste ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza ariko akavuga ati birangoye hari ubufasha ashobora kubona agannye abaganga
uravuga ubufasha bw'umuntu kureka itabi
nk'umuntu waba agerageje yagera akavuga ati nariretse none ndongeye ndigarutseho hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga
wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu ariko dufite santire za ekososo sentazi ishamikiye kuri rbc hari ikigo cy'ubutare hari santire cyizere hari na santire no mu bitaro byacu twabishyize muri ibyo bita gayidilayini z'abaganga bavuriramo igiye kujya ariko hari ubufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane naho yaboneka ibihenze ariko ibyo byose ni inzira ndende tugomba kugenda dukurikira
noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro ariko nk'amwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro
wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi bigira ingaruka ku ndwara zitandukanye ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare cyane cyane mu bukangurambaga ikindi ni uko bakurikiza amategeko cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame kutamamaza itabi kutariha abana cyane cyane kutanywera mu ruhame nabyo mbona byangiza abantu urasanga abantu bari muri butike bacuzamo inzoga basanga inzoga banyweramo itabi ushobora kujyamo ugasanga harasigaye hari igihe dukora ikintu kijyanye na insipegisiyo ugasanga nyine ibintu bitameze neza ubwo rero birasaba ko abantu bose bagira uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu reka mbashimire cyane rwose dr evariste ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye nshimira n'abo twari kumwe muri uyu mwanya abamfashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane cornelius na nadia taha namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama ibitekerezo mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi reka tubifurize mwese ubuzima buzira umuze naho ubutaha